my country people oh, hey, it is not a small something oh, chai my people una don hear una don hear the latest yo yo yo onye mere gị ihe nka o biko nụ my people oh, mhm make una stand down make una sit down make una lis mr obasi judy austin former husband don take serious action against your your your my people yes my people queen may legal team don give this man don give mr obasi liver don give am kidney don give am power don give am strength don give am support to take the bull by the horn by coming out to sue yul edochie for for adodo adultery for collecting im wife when e be say that they call judy austin my people, it is not a small something o una know say judy austin be don marry um bin don marry before yes according to reports they say this mr obasi not even judy austin first husband judy austin was married to chike after he suck mr chike like orange dry He e away the kanda Now he enter mr obasi He shock mr obasi by allowing this man to spend im hard earned money to train am for school When he be say she get coconuted still judy austin come show mr obasi the stuff that she's made of my pipo oh, una know say Mr. Obasi last year or was it two years ago when Yul Edochie newly announced Judy Austin and Stadike as a husband and as im pikin later later one man wey they call Mr. Obasi surface online to come explain things so to come cry give what people say him just dey o say yul edochie don collect him wife wey dem dey call judy say no be small tin o say dis judy na wife wey e be say him don spend all him e hard-earned money say him marry judy o say judy born boy and girl for am say di problem wey be say e dey between him and eh, judy no be serious one o say na just minor one say and di person wey e be say e cause dis gbege between mr obasi and im wife wey be judy say na judy austin senior sister wey dem dey call augusta dat one wen e be say if dem even put am for show glass nobody go price am reach one naira husband she no see and i know say people wey be say dem no get husband eh those kind girls wey be say dem no see husband marry for frustration dem dey worry dem dem no dey know wetin dem dey call marriage dem go call scatter your marriage so mr Bassi say na augusta na e spoil him marriage with judy na him e give judy the liver and the pomo and the heart to take care, eh, do all sort of things when he say he commit for the marriage according to report mr Bassi say judy austin after uh, judy austin sister when they call augusta dey their house augusta put fire for judy austin bumble say make he go meet im husband make he tell im husband say he want to go to school say after all say she be fine babe say she be po ten tial actress say she fine so na judy eh, come tell mr obasi say he want to go school o oh. say because im get the mind to oh. im get the ambition im get the the the ambition to to be an actress say she want to be like genevieve and omotala na wetin um, mr obasi tok say he come tell judy say judy you still get pikin for her. no need make you for make i open business for you for and apart from that you no get result Now he say no he go go write waec he go do this mr obasi pay finish for waec he write he come go look for admission spend five hundred thousand the first one he admission no work judy austin no pass He eh, do do do do jide no fit enter school After he don spend almost one million naira because im advice jide austin at the initial stage say you be married woman why not just do part time jide austin say no say na full time he wan do na so um, as judy austin no pass as he no fit enter the school na one day oh, one day for midnight wen e dey sleep judy austin come wake am come say honey abeg do me a favor. the part time i wan go am pay for me make i come go the part time mr obasi come spend money again go put am for part time she come dey go school na the school where she dey go and uh, come dey go school dey do runs when e dey do runs na na yul edochie take jam am as yul edochie take carry am na so two of dem start to dey kerewa now according to mr obasi e say judy austin come meet am tell am say im don see one actor wey dem dey call eh, yul edoche say whether e know di nollywood actor pet edoche son say e see am say eh, yul edoche say im go put am for movie so one day judy austin wake up from sleep tell im husband say he want to change di environment because he know say yul edoche dey shoot film for enugu na so judy austin leave barrage pack load go dey kerewa yola edoche kpakpakpa before you know judy austin carry belle dem come dey tell am say make e come uh, collect bride price o oh. make e come collect bride price o oh. if not so dem go if not so na for welfare dem go go put the money dem go go court dem go do this. now queen may lawyer wey dem dey call emeka uguanyi wey be due process advocate family law clinic When e come out to come address yul edoche When yul edoche dey talk dey preach for for sermon When e say if e be say you dey kerewa person wife say you dey invite evil to yourself according to the report e dey throw the word dey give chris ezenwa and queen may becos a video surface by christian one and queen may dem dey happy dem dey share their joy say ah their business dey go on when dem come do billboard for quebe quebe was excited so all those things when e be say you yul edoche see yul edoche una know say e jealous pass housewife jealousy wan kpai am na e start to dey preach that thing when e preach that thing finish na family law clinic women legal team come come out come talk say if dem wan talk of person when e be say e dey carry one person or wife or when evil spirits go worry na you all edoche say because from the look of things judy and your and uh, mr obasi im former husband they are not legally divorced because judy cannot state exactly who divorced the marriage which day then divorce when they when they divorce say because if for example say you do customary marriage as judy austin do so una know say e no do church wedding e no do court marriage na customary marriage na e do you you judy austin suppose to go customary court go file for divorce to divorce mr obasi say that hand oh wey be say dey just carry eh, eh, eh, money go mr obasi dey stay for for onitsha and they marry eh, eh, eh, judy austin for umoji for nkpo he carry the money go they give mr Mr. obasi for township e supposed to go mr obasi village or they go sit down and do them. but this all he go go customary court say legally say judy austin never divorce therefore you all yul edoche they sleep with somebody wife in that process they invite curse upon himself upon mr obasi hearing this one when he be say my people, na know say information is power if you are not informed you be deformed as mr obasi hear this thing when be say this lawyer talk, now he say okay so that's what we say Then carry come talk say na bribe price no be bribe price be no They don't go customary court no judge pronounce dem say dem don divorce dem say so okay then he no need to fight this battle now according to wetin we dey hear we hear say they let us know say judy um, um, uh, queen may lawyer want to assist mr obasi want to stand by gidigba una know say mr obasi no too know im left from im right e want to give am all the legal advice on how to go about it so that he go sue judy austin He dey say am so so make una see say dem talk am say birds of the same birds of the same feather dey flock together my people. you dey see am say birds of the same feather dey flock together judy austin still dey get marriage gbege with im former husband yor loidoche dey get serious gbege with im wife wit wey be queen may so these two people, dem too dem dey face the same thing, and that is why when you dey see them too they go just come out for social media start to dey form eh, social media validation make dem for say one thing do one thing and two thing make dem for say two of them love one kpai them they love themselves say nothing as you see these two people so all the courses when e be say they this nigeria they don't cost that to them. sometimes i go begin the answer say i go begin the think outside the box i go say people when e be say dem bless their life never better. Now person wey be say everyday dem dey cost dem dem they cost that they dey cost dem na im life wan better. my people wey una think am na wow so my people, oh, this whole thing when e be say e happen so wen we eh, may lawyer came out to talk about this issue about uh, customary court uh, divorce and how to divorce traditionally e don really create big awareness o oh, unto mr obasi when mr obasi come dey jog up to go sue um, yola edochie for collecting im wife una dey see am so now all dis thing wey e be say dey happen my people una know say barrister josephine wey e be yola edochie mama one y'all edoche about this whole thing say him when he be say him dey here him be barrister and him know the legal implication of every action wey be say you'll take towards bringing judy as the second wife you'll edoche according to report dey say him mama wey be barrister josephine he stand by queen may eh, eh, gidigba because he no wan take eye see judy He say judy bring bad luck to him son Ever since when he be Ibise Judy come into the life of his son, he no understand Yul Edochie again. Yul Edochie wey be say na him be him favourite son. When he be say my people na know say for Mother's Day like this, Yul Edochie no dey miss to wish him, him mama uh, happy Mother's Day during uh, uh, when he dey with uh, Queen May. But ever since when he be say he come in contact with Judy, everything has changed. The mama dey express displeasure over the way he be say things dey turn out that is why the first time the mama the gbege the papa say the way he handle this thing he no like am ah, judy no fit dare am now judy no try am of una see the way judy dey try to wish uh, uh, uh, uh, uh, pet edoche which is uh, yul edoche father happy birthday by giving am stardike because pet edoche was romancing the whole thing he was uh, he was massaging the whole thing petting it petting it eh i hate people wey be say dem no be bird dem no be bat even bible talk talk am say you are neither cold nor hot i will if you are lukewarm i will spit you out god talk am so the way pet edoche take handle this whole thing now all this disgrace wey be say e dey come to am una no go blame am because even the pet edoche he don hear am for this whole thing because every day they go dey drag am dey drag am dey say pet edoche no no try for this whole matter e no try you you should call a spade a spade When judy austin and yul edoche were were were were was they doing all this whole thing according to report they say barrister josephine which is yul edoche mama call Yol, tell am say you see that road where you wan pass that road wey you wan pass wey you dey talk of polygamy e no go work o oh. one your marriage to queen may is statutory so you cannot just eh, the the law did not permit you to go and marry another wife so if na the the loss of the flesh or na your desire you better if you know you don want women again you will go to the right process and make sure you divorce her before you bring another woman as a wife you all just feel that because of he's a man my people una know say you all edoche just feel say because of say him be man he can decide to take laws into his hand you you Oledoche is not bigger than the law it's not bigger than the law so my people oh i'm coming to a a a place of somebody wey e be say e call himself say him don god don call am how god can god call you and you say you be pastor every day you go dey for social media dey do ntọọ oh, onye ọ na-ewu ya gbogbo na queen may na e dey throw what dey give and my people na know say make una just reason this thing reason this thing very well that i want to tell you if for example na say you dey vex for somebody you wey be say you dey vex for the person are you happy you are not happy so all this thing wey be say you all dey exhibit e dey exhibit wetin dey inside am The thing wey e be say e dey inside am na im dey exhibit trying to come dey cover up with say eh, judy austin dey love her yole doche is a bitter soul especially since when e be say queen may block all di avenue when e be say im go take dey chop money no money again two of dem here eh, na judy austin they are just pretending every day they go come outside isimiliji ofo isimiliji akataka for? who isimiliji for? help my people who is in military akataka for help my people eh so all these things when we say they happen your like eh, doche is just trying to pretend trying to exhibit uh, uh, the the waiting day in, inside them because you cannot be saying that you you you love somebody or you cannot be uh, claiming love love love when you you don't know what is love you don't you cannot give what you don't have You don't edoche lack peace of mind You no get peace of mind that is why you dey see am day You go come out come dance come do this come do that make we make for the verse because him no happy him no fit say as him no dey happy there's no way wey be say queen may go dey happy so i must make queen may to be sad oya oh, yeah, oh, come out see say millie every day every day the same thing every day the same thing thinking that say queen may dey reason them even like doche no know say there there's a way you go fit you go do something do do do do do when you don do am continuously continuously e no come make sense again e no make sense again you dey see am so all this one be say e dey do so that uh, e go disturb the mental health of queen may maybe queen may go come dey depressed queen may go come you in fact you all na you na you na im the prepare go kpai na you na go kpai of the prepare because since you no want to zokwa n'ike since you no want to move forward since e be say queen may don leave you and the so called akpakpo judy austin make una dey enjoy una life still una life no gree una enjoy Every day una go come out for social media to do social media validation una never start to dey born o make una say born na shey una dey hear am hot shey una dey hear am hot as their children dey now they never start school when dem start school now yall edoche go know wetin dem dey call school fees the one wey be say jew dey born for one corner that one dey one corner there so my people o oh, minister obasi don get the awareness of wetin dey e know say judy austin did not divorce him legally and he has the right to sue yul edochie to claim for damage the man don get the awareness so make yul edochie prepare o oh, because yul edochie go go court tire e go go court tire yul edoche na don spend money for lawyer spend money for lawyer e no even get money again better better lawyer o dem wen e be say employ dem don waka leave am na charge and bail lawyer na e get now so wen mr obasi lawsuit land now yul edoche go know wetin samba dey talk so my people o oh, this na mori gist o oh. i say make i thank all of una oh, wey be say una they show me love una they support me rosie thank you for the super thanks and then all my returning viewers and subscribers i say god go bless una una own don better oh. those of una wey be say una never subscribe to moranges beg. if this na the first time maybe say you they watch moranges and you never subscribe make you not forget to hit that red subscribe button click the bell notification so that anytime wey be say my i post a video you go be the first to see am and you go watch and i go let una know wetin dem dey let us know una have a nice day bye.